a point. Two, four, seven, you're always on point. When I call you, you're always on time. Come closer, you're just in time. What's up for me? It's a wedding day. Give it to me, it's a lovely day. Oh yeah, oh yeah, gasa, gasa, gasa, gasa. It is your lovely day. Oh yeah, oh yeah, gasa, gasa, gasa, gasa. I love you the way you do. Oh yeah, oh yeah, gasa, gasa for me, yeah. house. that girl over carelessness na him dey worry that girl. e pass how person go carry phone go daybreak? break if no be sabi sabi na him dey do am. Hmm. she be mumu she no even get sense. Hmm. kai and she was accusing you. you see you see am um, and people now believe say na me collect her phone. especially that gold i will deal with that girl she does not know me i will deal with her. Hmm. see the way she was dragging your wig hitting me ah hey, they don't know me me calabar girl i know they call it shit ah for that. <laughs> you know what happen mm. i just deliver, mo. i just deliver. you know say if i start mm. they go say chelsea don't start hmm. you know say my own na gbangban no wahala i just deliver. that one get that kind of person get sense. why she go get sense. that kind of person no get sense now. abeg go? How? uh, <laughs> ah. Baby, how are you? Okay. Ah, you go. I still need to go. go. Okay, well, I will see you later. Now. Eh, hey, got <coughs> it. Later now, babe. Pina, Pina, you're looking very sharp. <laughs> Have fun. Yeah, but it, no, no, it is called uh, admiring. I saw admiring. I saw. Why did? Okay. So who I be now? Now, baby, you know you, you are very, very packaged, you know. Your content are very, very exclusive. You mean now? Now, it's, I don't know. that? that's, I love you. <laughs> Yeah. Yes, <laughs> idiot him no dey go him go sleep here ah no vex na abeg because he no tey you see that man eh you see that man so na my person <laughs> anytime come like this i get joy eh? you understand sister wetin you wan touch my money for Now your chelsea dey chelsea yeah. hey see money o. why you dey oh! shout why you dey shout sorry see money o hey never see, money, before see money see person wey never see money no go know hey you sef calm calm jesus. down jesus see you see that man eh hmm? you see am mm. na my regular customer hold this one anytime wey he come like this eh thank you ha omo hmm. and again eh hmm. as you see am so na one minute man o. Oh. e no dey even hard am to come. he don mean if he come like this if you come bam bam thank you hey just like that if you come another bam bam thank you jesus that's what dey won't die on top of me because of five thousand naira. shey you get body wey dey want die on top you know they see wetin abeg abeg no mind that jare abeg abeg yeah hey babe na you go find all sorts na. Um, calm down calm down I'll will give una five hundred. for wetin Now, wetin na wey be say i don see plenty money you come dey give me five hundred. i no give her again. ah babe oya na. una too sick ah padi me una too greedy. ah mama ah. I mean, i don't dey hear me. e come be like say dis your pant wey loss sef come dey favour you. I dey tell you. Eh? Wait now. <laughs> but you say be your Wait, wait. No. Wait. No give me the money now. You take. Ah, why they give me the money? Take. See that. Ah. no, my money I go carry and push you. No be fight now. Uh -uh. Give me the one wey clean small now. You See, clean? Those are me are good. Look me, me I better person. Well, I no clean. No talk am again. I no be clean babe. Now wait first. Wait. Relax first. Give us. sorry. Poor person thing again. I don't want die put. Ah, ah, this one too dirty now. Okay, give me the eh, eh, ah my g they they dey give condition. you go take am you no go take am. no give me the one where clean small na. you clean. i clean I look me take Now one person go take am. ah, ah what they do you go your room. Come on, babe na this man dash chelsea bundle of five five hundred naira notes Hmm? I did tell you. Ha. Where did she see that kind of man now? Hi. She's lucky. Very, very lucky. Over lucky. Omo, she find me 500 shall. So you mean say Chelsea don't dey collect money pass us? Eh, beauty. You know the man. I don't know am i no know I'm o na love na love no am but that man go soon come again cause the way she they talk about am him go soon come again. the thing wey dey be saying, eh, when next the man come let us know so that we go strike uh -uh. she no fit collect money pass us na for what. but wait o hey chelsea we started this business before her now no no no i can't let chelsea outshine me me No, no. impossible. Hmm. And that person customer name. Okay, okay, no wahala. Nothing concern me. We go do business. I go help I bring the number. I go settle me. Settle you. But you say you don't know the man. No, no, no, no. You say you don't know the man. You call the number, you know call the number. I know. Do you? Una want, to you una no once. How possible will you get that man? Leave me now. I know I will take for later. Shebi na me again. I go bring am. Money for hand, number for your phone. I am go Yeah. You. Hmm. <laughs> no worries. Trust hmm. me now. You only. Trust, your pure. Uh -huh. everything sweet and rich. Now, I just hope she's fine. Same thing, not Hey. the mother carried me yesterday doubted me. that is what happened. Hey, Lord of Jesus. Hey. this is how they use people for rituals. Oh. Thank God you did not die. Hey. So, you mean the manager of the hotel? Use your phone with replacement of the bill drug she gave me is really disturbing me. I'm not kidding myself. I feel like I'm going to die. That manager is very wicked. Very wicked. I feel like I'm going to die. You know that. You know that. You know that. Don't say that. Sorry. Sorry. Hmm? Sorry, sorry. this that sounds all right. Next time, she will be very careful. How could she go on a mission and start drinking with strangers? Some people that she did not know. Now when you go on a mission like that, you do what? You just grab the money and bounce. Well, as for me, I refuse to sleep over. So as for very sorry that touched. Hmm. Of course. Ha. <laughs> Hmm. That gold hmm. serves her right. Only God knows how much that man gave her. She just jumped into his car. She thinks all that glitters is gold. she should thank God they did not use her for rituals. That her bekus, they will cut it out for her. She will rest. <laughs> I saw the way she was jumping into the man's car last night now. <laughs> Only God knows how much he offered her. <laughs> well, this girl, you're bad. <laughs> Ah, you said people are saying they play two side. I don't understand. What is that supposed oh, to Oh, sorry. <laughs> but this girl, eh, she, she got buckle up. Oh. Else they'll use her head. Or... Oh. Maybe it's you that they will use next time. No, I'm not talking to you. I'm talking to her now. Ah, yourself. Ah, ah. You visit Mama Poo. No mind my yeye customer. He asked me wetin I wan chop. I tell him say a mega chicken, Chinese rice I wan chop. I him carry this rice for you. Hey, that person too local. I don't tell me they do all this kind of local thing. Eh? But anyways, you see, sha. Abeg. <coughs> Manager just dey para anyhow. Wetin happen? God matter na. Say since we go travel for her mama burial, no call her number no dey cuckoo go nothing nothing just dey worry. wetin come dey wetin come be invest inside the matter. he say she don too take time My e be like say he dey plan to replace her. Mm. Mm. so so she never go carry sugar daddy for that promotion. sugar daddy na go make her off phone person no fit reach her you sef reason the matter now. maybe they don't come up for the country now you know she say girls don dey comot for country. Ah. Maybe baby ah even though she won't come up, comot obi her person now, she will let us know as they go now. mama no be business you come do for you which one become ah, this friendship one. i no know i wan come to worry for another person matter oh. abeg. no even time go set you no dey you for don do that bring am carry sack for you. Mm. I mean, most of the reason why they worry us and mm. not live another person thing. Mm. We know one minute now, so they go. You go focus. Do your thing. Do your day. But this girl, you greet you. Hmm. I just dey just the talk since not even fit coming. make I call it. At least ma say thank you. Hmm. mama you don be past this level o. If I call yourself. you no go tell me thank you. You don be past this level. <laughs> This one na for nylon. Mama, enjoy yourself jo Thank you. <laughs> Nunca saiu do tempo. Ah. <laughs> <laughs>